akka dhageenyeef ka dubbisnerraa. sababaa walitti bu'iinsa daangaa naannoo oromiyaaf somaaliyaa itiyoophiyaatiin kanneen manaaf qe'oo ofirraa buqqaanii fi haalamaa keessa jiran lammiiwwan kumaan lakkaawaman hawaasa addunyaaf dhaabbattoota gargaarsaarraa birmannaa barbaachisu argachuu hin dandeenye jechuudhaan qeeqna adda addaa dhagahamaa jira keessumattuu lakkoofsa namoota buqqaanii ka biyyoota kaaniitiin walitti madaaluudhaan lammiiwwan oromoo kumaa dhibba torba ol ta'an qe'eef qabeenyaarraa buqqaan irraanfatamanii jiru wanneen jedhanis ni jiru kana ilaalchisuudhaan tigisti gammee sochii qaamota gargaarsaa gochaa jiran dabaafachuuf jecha qophii qindeessite qabdi yuunaayitid isteetsi akka biyyoota deeggarsa kennan keessaa tokko taatetti sochii akkamiitti jirti jechuudhaan gaafachuudhaaf embaasii ameerikaa finfinnee jirutti dubbi himaa kataan niik barnet dubbistee jirti tigisti gara isheettan siin dabarsa.
walumaagala itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana hongee walitti bu'iinsa fi sababa rakkoo balaa uumamaatiin uumaman akka galaana rooba guddaatiin lakkoofsi namoota qe'ee ofirraa buqqaanii jiranii miliyoona tokkoo oli akka odeeffannoon marsariitii dhaabbata gargaarsaa usaid agarsiisutti immoo ji'a hagayyaa darbe keessaa as qofa sababa walitti bu'iinsa daangaa oromiyaatii fi naannoo somaaliyaa itoophiyaatiin walumaagala namoonni kuma dhibba saddeetii fi kuma shantamii torba buqqaaniiru gabaasni ji'a tokko dura bahe kun akka jedhuttis. mooraawwan yeroodhaaf qophaa'an keessatti qubachiifamanii jiran dhimma jabaa hojii atattamaa barbaadu kanaaf sababaan ta'e waa'ee walitti bu'iinsa daangaa naannoo oromiyaatii fi sumaalee itoophiyaa akkasumas haala hammaataa lammiiwwan kuma dhibbaan lakkaawwaman saaxilamaniif imbaasiin keessan hubannoo maalii qabaa gaafi jedhuuf dubbi himaan imbaasii ameerikaa finfinneetti argamu niik baarnet oggaa deebisan.
Hunda caalaa haala namoota walitti bu'insa uumameen qe'ee isaaniirraa buqqa'an mudatee jirutu nu yaaddessaa jira. Akkaataa isaan itti qarqaramaa jiran akkasumas immoo wantoonni isaan jireenyaaf barbaadan dhiyaataa fi jiran waan jedhutu nu dhiphisa.
sababuma walitti bu'insichaa imbaasiin ameerikaa akkamitti hubata gaafi jedhuuf dubbi himaan kun walitti bu'insa kanaa wantoonni sababa ta'an walxaxaa fakkaatanii saniifis guutumaan guututti nu galeetoon kanaaf kun ta'e wanni jennu hin jiru hin dandeenyusii jedhanii.
dhimma kanaan walqabatee gufuuwwan jiran keessaa tokko rakkinni uumame hammam ulfaataa akka ta'e ilaalchisee odeeffannoo iftoomina qabu argachuu dhabuudha. namoota sababaa walitti bu'insa naannoo oromiyaaf somaaliyaa itiyoophiyaatiin buqqifaman heddumminni isaanii haggam akka ta'e akkasuma immoo rakkinni jiru hammam akka ta'e numa beekna rakkina hammana guddaa ta'e kanarratti hojjechuuf garuu qindoomina qaama baay'eetu barbaachisa odeeffannoolee iftoominaan waliin ga'uu barbaachisa dhimma afrikaatti gargaaraan ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi yaamamootoon bara dabre yeroo itiyoophiyaa daawwatetti dhimma kana ifatti kaasee ture kunis akkaataatti qarqaarsa dhiyeessuu dandeenyu addaan baafachuufi. odeeffannoo argannu malee qarqaarsa ramadamus ta'e qarqaarsi ramadame akka barbaadamutti hojiirra oolfamuu beekuu hin dandeenyu.
yuunaayitid isteetsi biyyoota itoophiyaadhaan qarqaarsa namoomaa kennan keessaa adda dureedha biyyoota hunda caalaa jechuun danda'ama qarqaarsi itoophiyaan argattu yuunaayitid isteetsi irraa dhufa yeroo dheeraadhaafis namoota sababa ongeetii fi sababa adda addaatiin qe'ee isaan irraa buqqaanii achuma biyya keessa mooraa adda addaa keessa jiraatanii qarqaarsa dhiheessatii turuushii anna yaadachiisan dubbi himaan imbaasii ameerikaa niik dhimma buqqaatotaa anammaa an dhimma walitti bu'iinsa daangaatiin ka'ee kana garuu gufuu wanni itti ta'e wanna addaatu jira jedhan.
itti gaafatamni keenya baajenniif qarqaarsi baasamu sirriitti amma danda'ametti jechuudha namoota jedhameef sana kunuunsuudhaaf akka oolu gochuudha yeroo hundaagaa hojii qindoominaa barbaada adda durummaadhaan namoota biyya keessatti buqqaan yookaan idp kanneen jedhaman qarqaaruunii fi nagaa isaanii eegsisuun hojii mootummaa biyya keessaati. mootummaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii wajjin wal ta'uudhaan sagantaa qindaa'ee qopheessa. sun haala qindoomina qabuun hojiirra akka oolfamu taasisa.
erga akkas ta'e karaa mootummaa itoophiyaa qarqaarsaaf waamichi mootummaa ameerikaati godhame jiraayii gaafii jedhuuf niik oggaa deebisan.
dhimmichi ka'eera nu wanti nu gaafataa jirru garuu karoora qindaawaa qaamonni garaagaraa keessatti hirmaatan namoota buqqa'aniif qarqaarsa tattamaa barbaachisu akkasumas fuuldura taara dhaabbataadhaan isaan tajaajiluu irratti hojjechuudha sanatuu qabeenyaa qarqaarsaaf oolchinu haala bu'a qabeessa ta'een fayyadamuu dandeechisa waan ta'eef namoota buqqaan qarqaaruudhaaf karoora mootummaan qaba jedhu ibsa baaseerraa arginee jirra.
sochii biraan amma ammaatti godhame itoophiyaatti ambaasaaddariin yuunaayitid isteets maayik reenar ji'a muddee darbe keessa dirree dawaatti argamuudhaan mooraa namoota qe'eerraa buqqaanii an oromoos an somaalees daawwataniiru sababni daawwannaa isaaniis haala jiru sirriitti hubachuudhaaf yuunaayitid isteets amma dandeechetti qarqaarsa gochuudhaaf qophii ta'uushii ibsuufi jedha barreeffamni tibbuma san imbaasiin karaa miidiyaa hawaasummaa gadhiise. dubbi himaan imbaasii yuunaayitid isteetsi kun walumaa gala walitti bu'iinsi bakka jirutti haalli jiraatu xaxaadha odeeffannoo argachuun in ulfaata namni garaan hammaateera haa ta'u malee gadi fageenyaan hammina haala uumamee hubachuudhaaf iftoominni jiraachuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan murtii qarqaarsa guddaa yookanis bajata guddaa baasurra gahuudhaan immoo qindoominni kana dura dubbadhe barbaachisaadha jedhan dabaluudhaanis dhumarrattis walumaa gala itoophiyaa keessatti. walitti bu'iinsi angosaa fakkaatu jiraachuu irratti naannoo walitti bu'iinsi daangaa uumame oromiyaadhaa fi naannoo somaalee itiyoophiyaa akkasumas immoo akka biyyoolessaatti walumaa gala hiikoon argamee araarri akka bu'u gama yuunaayitid isteetsiin sochii akkamiitu jiraa gaafi jedhuuf.
this is something we've been talking about as you know i think quite uh, insistently. Um, and it's interesting because we get different responses.
Dhimma kanarra deddeebinee kaasaatti jirra. Haa ta'u malee namootarraa yaada adda addaa argachaa turre. Namoonni walitti bu'iinsi hin jiru jedhan ni jiru. Nuyi dhimma kana akkitti ilaallu garuu adda. Waan hawaasa keessatti miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaa idilee ta'an irratti deemu akka arginutti haasaan deemaa jiru hundi nama yaaddessa. Gosaan wal qoqqooduun Itoophiyaa fuulduratti hin tarkaanfachiisu. Fuuldura biyyattii nuti hundinuu arguu barbaannu biraan nu ga'u. Kanaaf jecha marii nagaa kan wal kabajuudhaan wal danda'uudhaan geggeeffamu jabeessuu irratti karaa gargaaruu dandeenyu ilaalaati jirra. Itoophiyaan biyya naannolee ishees ta'e gosoonni adda addaa nagaa wajjin keessa jiraatanii sun akka jijjiiramu hin barbaannu.
Waan imbaasiin yuunaayitid isteetsi Itoophiyaatti argamu hojjechaa jiru keessaa dorgommii viidiyoo imbaasichi waggaa waggaadhaan qopheessuun baranaa irratti hojii gama marii jajjabeessuu irratti xiyyeeffachuudhaan awur Itoophiyaa yookanis immoo Itoophiyaa teenya. mata duree jedhuun namoonni akka marii kanarratti hirmaatan gochuudha hojiin jalqabamuusaa dubbatan.
Our Ethiopia and have Ethiopians tell us their story of tolerance for diversity in the country and why it's important.
Itoophiyaa teenya lammiiwwan Itoophiyaa seenaa isaanii seenaa wal danda'anii wajjin jiraachuu addaddummaa qaban kabajuu irratti akka nutti man gaafanne. Viidiyoo gabaabaa kanaan dorgomtoonni barbaachisummaa wal danda'anii wajjin jiraachuu ibsanii. sodaa qabanis ibsatan akkasumas immoo aadaa kana turfachuudhaaf waan godhamuu qabu nutti himan.
karaa biraatiin gama fuula feesbuukii imbaasii ameerikaa finfinneetti argamuutiin lammiiwwan itoophiyaa mariisisuu wanni filanneefis kanumaan jedhan dubbi himaan imbaasichaa amma fe'e namoonni aaranii dubbatanis mariin karaa nagahaa aadaa akka ta'u fakkeenya ta'uuf akkaataa itti fufiinsa qabuun lammiiwwan itoophiyaa fuula feesbuukii keenya irratti yaada gaafiidhaa fi. qeeqa qaban nu barreessanii nu'is deebii kennaafi jirra mootummaanis ta'ee hawaasni bal'aan sanirraa baratee karaa nagahaatiin mari'achuu jajjabeessuu qabasii jedhan karaa biraatiin dhimma qarqaarsa lammiiwwan buqqaaniitiin wal qabatee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti qindeessaan qarqaarsa yeroo hatattamaa fi itti gaafatamaan dhimmoota qarqaarsa namummaa torbanuma kana itoophiyaa yeroo daawwatanitti sababa walitti bu'iinsa daangaa naannoo oromiyaatii fi somaalee itoophiyaatiin warra qe'ee isaaniitiin buqqaani'an oolu doolaarii ameerikaa miliyoona kudhan bajata qarqaarsa yeroo atattamaarraa baafamuu ibsan ibsa marsariitii dhaabbatichaarratti finfinneedha amajjii 28 baasaniin itti gaafatamaan kun guyyaa har'aa bakka buqqaatota deebi'anii dhaabuudha manneen irratti ijaaramaa jiran lama daawwachuun kiyya haalichi ammam akka hammaata ta'e akkasumas immoo qarqaarsi dabalataa gama keenyaan akka nurraa eeggamu hubadheeraa jechuudhaan mootummaan itoophiyaas gaafachaa jiru sanuma ta'uu eeraniiru. dubbi himaa imbaasii ameerikaa an finfinneetti argamu nik baarnatiin ulfaadhuu jechaatiin sagantaa kiyya xumura ani tigist gammeetii nagahan.